iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri by'ukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyarose tukaronka rimwe mwiyinga nawe kwicwa n'inyota ngo wonka gutinya kunywa umufurege twe turawunywa kenshi iyo amazi yakamye turabura iyo tuyavoma tukawunywa umva tworeka kurwara guteganya kubaho uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu cibitoki amazi mabi ikibazo cya korera muri iyi ntara ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari arimo kandi urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami kigero wa gatanu uzatabarizwa urubanza rugikomeza aya makuru arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na rozine munezero
mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri kenya aho umugwi ujejwe gutunganya amatora umenyesha ko impari ziri hagati mu banyepolitike n'uruhagarara rwatewe n'ubuhinga bushasha uwo mugwi ushaka gukoresha mu matora bishobora gutuma imyiteguro y'amatora yigizwayo ni mu gihe umugwi ujejwe kwiga ibibazo by'ubutungane mu nama nkenguzamateka uri kuriga ku bijyanye n'integuro y'itegeko inama nshingamateka yatoye mu kwezi guheze iyo nteguro itekanya gukoresha intonde z'abatora mu guharura amajwi no gutanga ibyegeranyo byaharuwe n'abacungereye amatora mu gihe ubuhinga biyometirike bwoba bugize ikibazo mu matora atekanije kuba mu kwezi k'umunani uyu mwaka abagize umugwiseni bamenyesha ko basabye gukoresha uburyo busanzwe bivuye ko ibyo byuma byo gutora bishobora gusimba bamwe mu batoye beti nyabuto Icyegera cy'umukuru wa seni amenyesha ko impari z'abanyepolitike zibangamiye imyiteguro y'amatora akavuga ko ahanini umugwi seni uza wariteguye umugwi seni utekanya kandi gutangura kwandika abazotora kuva ku itariki ya cumi na zitandatu z'uku kwezi kwa mbere gushyika ku itariki ya cumi na zine z'ukwa kabiri yamara amakenga ni menshi ku bijyanye n'uko icyo gikorwa kizorangurwa bivuye ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gukora imyiyerekano ari hamwe inama nkenguzamateka itoye iryo tegeko mu nama yayo izoba kuri uyu wa kane muri afurika y'epfo urugendo rw'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi yakoze mu gihugu cya tayiwani ngo ateye uruhagarara ku bijyanye n'imigenderanire isanzwe iri hagati ya afurika y'epfo n'igihugu cy'ubushinwa umugambwe wa ense usanzwe ufite ibibanza byinshi mu ntwaro uvuga ko mu bijyanye na politike mu makungu ubushinwa bufitaniye imigenderanire ikomeye na afurika y'epfo umugambi wo gukomeza ubushinwa nk'igihugu kimwe ukaba waratumye ibihugu bitari bike harimo afurika y'epfo na leta zunze ubumwe za amerika bitemera ukwigenga kwa tayiwani urugendo rw'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi rukaba ruje guhindura iyo migenderanire creyson moniera umuvugizi w'umushyikirangajwi ajejwe imigenderanire n'andi makungu amenyesha ko leta ya afurika y'epfo ihamagarira abanyagihugu gukorera urudandazwa no gushinga imitahe yabo muri tayiwani yamara ko batinjira mu bijyanye na politike ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ubujyajya ko nyabuna leta yategerezwa kuraba inyungu z'abanyagihugu bayo mu gihe abatagira akazi aho muri afurika y'epfo baharugwa ku miliyoni icyenda muri gambi y'umukuru wa seni ariyo momanjayi yahunze inyuma y'aho agabishijwe bivuye ko yatangaje ko perezida yaya jame yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze umuryango wiwe uvuga ko momanjayi yahungiye mu gihugu cya senegal aho yumviye ko abategetsi ba gambiya bateguye kumugirira nabi ikinyamakuru reuters cyatangaje ko umukuru w'igisirikare cya gambiya yatangaje ko yaya jame ariwe bayoboka ibyo general usman baji akaba yabitangarije mu ikete yacishije mu kinyamakuru cya leta perezida yaya jame yarongoye gambiya mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yahavuye ahakana ibyavuye mu matora yamara imbere y'aho akaba yari yemeye ko yatsinzwe n'uwo bahiganwa adama baro nubwo biruko baro yatsindiye amatora amenyesha ko abandanya kwitegurira iyi mikwa yiwe ritegekanijwe kuba ku itariki ya cumi n'icyenda muri uku kwezi kwa mbere abategetsi batari bake cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bakaba babandanya gutera akamo perezida yaya jame kugira akinjure mu mutekano perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika cyo kimwe na mike pence icegera cya donald trump bahuye n'abanywanyi b'imigambwe yabo bari mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatatu Izo nama zikaba zari zigamije guharira ku bijyanye n'isubirwamo ry'amategeko ajyanye n'ubuvuzi ku rwego rw'igihugu perezida obama yabonanye n'abakenguzamateka b'abademokrate abahamagarira guhagarira guhagarikira itegeko rijyanye n'ubuvuzi bw'abanyagihugu yise obama care yibutsa ko ryongereje abantu bashika ku miliyoni mirongo ibiri bashoboye kuronswa ubuvuzi ni mu gihe pence icegera ca trump nawe yari kabonana n'abarepublikani abasaba guhindura iryo tegeko nubwo uwo mugambwe utarerekana ico utekanya gusubiriza iryo tegeko tubutse ko perezida obama azosozera itariki mirongo ibiri ya mirongo ibiri z'uku kwezi kwa mbere akaba abandanya guhamagarira inama nshingamateka na nkenguzamateka guhagarikira amategeko yashyizweho ku ntwaro yiwe muri mu gihe trump yatowe we yemeza ko azohindura yatari make harimo n'iry'ubuvuzi obama care leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko ata kibanza kinini iha ibyatangajwe n'umutegetsi mukuru muri korea ya ruguru kim jong un ku bijyanye n'uko icyo gihugu kiriko kiraheraheza gukora misile balistike izoterwa igashika ku butaka bwa amerika ivyo vyashikirijwe na john kirby umuvugizi wa departema ya amerika kuri uyu wa kabiri kirby ahamagarira akarere k'uburaruko kutabandanya gasotorana no kudakoresha imvugo iturira ibangamira amahoro n'umutekano mu makungu Peter Cook umuvugizi w'umushikiranganji bwo kwivuna abansi yatangaje kuri wa kabiri ko Amerika ifise ubushobozi bwo kwigwanira no kugwanira abo bacuditse mu kugwanya iterabwoba ry'ibigwanisho rohonyanganda ni mu gihe umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi muri Korea y'Epfo nawe yatangaje kuri wa gatatu ko nabo biteguye kugwanya ivyo bigwanisho
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi mujye no ku rubuga rwa interinete rwacu radiyo yacu voa akadomo com muradusangayo noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami kigero wa gatanu jean batiste ndahindurwa uzatabarizwa ejo rwarakomeje mu rukiko rwo muri leta ya virginia mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika aho umwami yari atuye mugenzi wacu edi rwema aracyakurikirana uru rubanza inkuru yabaye impamo umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa imwima ya nyanza aho yimikiwe aho ni mu rwanda ibi ni nyuma y'uko umucamanza mu rukiko rwo muri virginia muri leta zunze ubumwe za amerika ategetse ko umugogo w'umwami kigeri woherezwa mu rwanda akaba ariho azatabarizwa uwo mwanzuro umucamanza yawufashe nyuma y'iminsi ibiri yumva ubuhamya bw'abagize umuryango umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko nyuma y'uko bananiwe kumvikana aho umugogo w'umwami watabarizwa hari abari bashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu rwanda n'abadashyigikiye icyo cyifuzo bifuzaga ko yatabarizwa mu mahanga impaka muri urwo rubanza ahanini zavutse nyuma y'uko nta kimenyetso na kimwe umwami yasize kigaragaza aho akwiye gutabarizwa umunsi wa mbere w'urubanza wahariwe ahanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu rwanda yaba avoka wari ubahagarariye n'abagize umuryango w'umwami bari kuri urwo ruhande bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye basobanuriye urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe christine mukabayojo kigeri abereye se wabo yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge specioza mukabayojo cy'uko musaza we yatabarizwa mu rwanda kuko ari we wenyine usigaye mu bavukana n'umwami kuri uyu wa gatatu uruhande rw'abifuza ko kigeri yatabarizwa mu mahanga bo basabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka mirongo itanu n'itanu atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu rwanda nyuma yo kumviriza impande zombi umucamanza yahaye agaciro k'abagaragaje ubusabe bwa mushiki w'umwami kuko ari we ufitanye isano ya hafi cyane n'umwami kigeri yahise ategeka ko umugogo w'umwami bawurekura ukoherezwa mu rwanda christine mukabayojo wari uhagarariye nyirasenge yabwiye ijwi rya amerika uko bakiriye icyemezo cy'umucamanza biranejereje cyane kubona nyuma y'aya mezi yose abiri n'igice tumaze hano muri amerika dutegereje icyo gisubizo kugira ngo dushobore gutahana kingi mu rwanda kandi twari dufite uburenganzira biratunejereje ko urukiko ruhisemo igisubizo kizima kitari icy'umuryango gusa ahubwo ari hisitori y'igihugu cyacu cy'u rwanda kuko kingi ntabwo ari umubyeyi wa famili ni umubyeyi w'abanyarwanda bose kubona abajaji b'abanyamerika bahisemo kumva icyo gitekerezo cyo kumutahana turabishimiye cyane ntabwo mfite byinshi navuga nawe mbabarire ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami kigeri atabarizwa muri amerika bo ntibifuje kugira icyo batangaza twegereye boniface benzinge kugira ngo agire icyo atubwira adusaba kuvugana n'umwunganira nawe tutashoboye kuvugana pasiteri ezra mpyisi wabanye n'umwami kigeri yabwiye ijwi rya amerika ko agiye kugerageza guhuza abavandimwe bari bamaze gucikamo ibice mzee pasiteri mpyisi yego, urukiko mu mujyi wa fairfax muri leta ya virginia rumaze kwemeza ko umugogo w'umwami ugomba gutahanwa mu rwanda akaba ariho azatabarizwa kuri wowe nk'umuntu wabaye n'umwami ibi bivuze iki ibi bigize icyo bivuga kinini cyanjye kurusha benshi hariho n'abandi ariko ndi mu ba mbere kuki nijye wamuzanye muri amerika mukuye mu kaga i nayirobi ari mu kaga tugeze ino muri amerika biratugora pe tugira umuntu utarabaho kugera kuri kuri ba minisitazi bageze kuri barindwi kugera mu biro bya bushe imana irahatujyana tuve nayirobi dufite tiki turi batatu umwe afite amadolari ijana undi ijana imana ikora ibitangazo tugeze no tumaze kubonana n'abakuru b'amerika bati turabumvise kigeri gumaha dufite byinshi tuzakubaza tutari tuzi none nagarutse no kujyana umugogo we reka mbabwire ikintu cyambabaje mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose nabaye pasitoro ntazi imana iyo ari yo ngeze mu myaka y'ubusaza menya igitabo cyawe menya imana yayo iki kintu cyanshimishije mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose kumenya imana iyo ari yo none ikibazo cyari cyaje ngo atabarizwe mu mahanga agwe ku gasi ntimana uko wampaye kukumenya ngo tuye iki kibazo nahoraga mbibwira abo turi kumwe nti biyondi hari hari- hari uzabirangiza none ubu ndanezerewe bireshya n'uburyo nanezerewe menya imana iyo ari yo kandi n'ubu ngubu niyo ibikoze pasiteri mpyisi ibyo ari byo byose kino kibazo hari ukuntu cyateje ikibazo mu miryango ubutumwa wageza ubutumwa ku bagize umuryango ndacyakora umurimo ndacyakora umurimo mfite kuzicarana n'umuryango w'abahindiro nkababwira ngo bicare bakure umuvumo mu muryango wabo nibanyangira bazaba bahemukiye imana ndacyafite akazi ibi bivuze iki ku mateka y'u rwanda ni igitutsi ni igitutsi kandi bikoze ku ma- ku bwami bwacu twabuze tutabwanze ni igitutsi Kigeli wa gatanu ndahindurwa yategetse u Rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe yatanze ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu edi rwema ijwi ry'amerika mu mujyi wa fairfax muri leta ya virginia mu burundi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aherutse gutangaza ko itegeko nshinga rigiye kuvugururwa leonce ngendakumana ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuri we uyu mugambi ushobora gutuma demokarasi isubira inyuma mu burundi eroge wirika neza yaduteguriye inkuru n'ahatabuze ukwezi n'itariki kanuni perezida nkurunziza yasezeraniye abarundi ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hazoshirwaho umugwi ujejwe guhinyanyura ibwirizwa nshingiro umukuru w'igihugu yabishikirije ku itariki ya nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe ariko yifuriza umwaka mushasha abarundi hamwe n'abanyamahanga ba mu gihugu aramutswa hazoshingwa umugwi wo kwiga no guhinyanyura ingingo zimwe zimwe z'ibwirizwa shingiro rwego zisunge ibihe tugezemwo n'amategeko mpuzamakungu burundi bwateye ku gikumu na cane cane iyinjira y'uburundi mu muryango w'afurika y'ubuseruko vyose bikazokwisunga ivyasabwe n'abenegihugu mu mice itandukanye barimwo bimwe muri ibya nyagihugu basabye babicishije mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro sendeyi musenyeri justin nzoyisa barongoye uwo mugwi yabishize ahabona aho yariko yerekana ibikorwa sendeyi waranguye mu kiringo c'amezi atandatu umukuru w'igihugu arangije ikiringo c'imyaka itanu abarundi bavuga bati nagaruke mu bandi nitwamuha amajwi tuyamuhe nitwayamwima atahe yongera agaruke yongera agaruke yongera agaruke yongera agaruke nico abarundi benshi bavuga aho ntitwakoze mu buryo scientifique sino kubesha ariko turiko turaraba novuga nti mirongo icenda n'ibice bikeya kw'ijana nibyo iwanje mvuze gutyo nti mirongo icenda n'ibice bikeya kw'ijana kungura uwundi yovuga mirongo icenda na bitanu uko biri kose leonce ngenda ku mana icegera c'uwurongoye umugambwe sahwanya frode bakaba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yanateye igikumu ku masezerano yarusha ibwirizwa nshingiro geneye na kasanga guhinyanyura iryo bwirizwa nshingiro bisa no gushaka gusezera intwaro rusangi mu gihugu c'u Burundi kuva sendede fdd ushika ku butegetsi ntibigeze bebera amasezerano yarusha bagacavuga ati ni amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro bihagaze ku moko ati byazanywe ku nguvu n'amakungu ndanavuga ko ari byo twakuye mu biganiro uca wumva ko atagitangaje kirimwo intumbero imvoro ariyo yo kuzimanganya burundu amasezerano yose n'ibwirizwa shingiro ko byibonekeza hagashingwa intwaro z'inguvu hagashingwa intwaro za gisirikare kandi biraboneka ko mu gihugu cyose ariko hibonekeza yuko hariko hakoreshwa intwaro za gisirikare ku buryo ubu mu gutwara azotwara atamuvuga ati warenze amategeko aya n'aya urumva rero umaze gushika gushika mwene aho byo kuvuga uti gusubira mu bwirizwa shingiro kuzimanganya amasezerano yacu ntibakikira ikibazo cakora gusa inguvu hagakora intwaro za gisirikare burya rero uzogomba guharira nimwe tugize iminsi tubona abantu bangazwa bicwa bapfungwa batotezwa nibyo bizoca bikurikira mwene ibyo ntibishobora kumara igihe kirekire intwaro mwene zishobora kumara igihe kirekire ngenda ku mana abona kandi kwihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro imice y'abarundi yose itavyumvikanye ko bishobora gutuma ishusho y'uburundi tose karakurusha ivyo vy'ibiringo ntibyoba inkomoko yo kuzimanganya amasezerano ari aho n'akamaro yagize n'akamaro afise hano kubwira nk'icyo mbona nabo nyene bagendera ko cyane bisunga ni ukuko abasirikare n'abapolisi b'abarundi barungitse hanze kuza gufasha handi kugarukana amahoro n'umutekano tukaba akarorero ivyo maze kuzimanganya ubwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ucubita naco gituma n'abasirikare b'abarundi bagenda bakamara umwaka umwaka n'inzu batariko barahembwa ni kubera ivyo bari barasezeraniye ko byarasambuwe iryo teka twari twararonse kubera amasezerano yasha n'ibwirizwa shingiro ntitwogikura ngo nuko hari abantu bakeneye kuguma ku butegetsi ivyari umuntu akeneye kuguma ku butegetsi cyangwa umugabo akeneye kuguma ku butegetsi tworondera ukundi tubiganira twubaka igihugu neza kiboneke neza mu makungu none nk'ubu kutuboneka nyene igihugu kiboneka birahiteka abantu bitwa kwari ku butegetsi turemeza kandi turashimangira ko atakamaro ko gusubiramwo ibwirizwa nshingiro kuko atana kimwe ribujije igihugu kumera neza ahubwo rituma igihugu rimeze neza urikuyeho duca dusubira muri za njyane za kera z'amoko rero bariko baragarukana iyo ngwano sinzi ko bazoyishobora kuyitsinda si rya mbere ibijanye no guhinyanyura ibwirizwa nshingiro bivugwa canke vyifuzwa umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane integuro ya leta yo kurihinyanyura yasubijwe inyuma n'inama nshingamateka ico gihe ijwi rimwe rudende niryo ryabuze ku bitigiri vyari bikenewe kugira ngo iyo nteguro yemezwe eroje wikaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu ntara ya cibitoke abantu barenga mirongo ine bashobora kuba baranduye korera diane ndonse araduha ibindi bisobanuro amakuru dukura mu begereye ubuvuzi mu ntara ya cibitoke avuga ko indwi iheze haguma haza abagwayi bakekwa kuba bagwaye korera ku ivuriro ritoya ryo mu rugombo ayo makuru avuga ko muri mirongo ine na batatu bamaze gukekwa mirongo ibiri n'umwe bamaze gukira kandi ko atanumwe arapfa abo bagwayi baza bava mu mitumba ya munyika ya mbere mparambo ya mbere n'iya kabiri no ku mitumba ya gabiro na ruvyagiro nk'uko abajejwe ubuvuzi babandanya babimenyesha aha bakavuga ko imitumba baza bavamwo kuruta iyindi ari munyika ya mbere na mparambo ya mbere ibintu biruko mu gihe abanyagihugu baha mu rugombo bavuga ko bafise ubukene bw'amazi cyane bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga batarose amazi yo mu mabombo icyo bikoze abo banyagihugu bavuga ko baca bikora ku mazi yo mu mivo asanzwe akora akazi ko kuvomera imirima hamwe n'uruzi nyakagunda ruca muri iyo komine yabo mbonihankuye estera wo muri munyika ya kabiri avuga ko indwara zitobura muri bo kuko ayo mazi ariyo banywa by'ukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyarose tukaronka rimwe mwiyinga nawe kwicwa n'inyota ngo wanka gutinya kunywa umufurege twe turawunywa kenshi iyo amazi yakamye turabura iyo tuyavoma tukawunywa umva tworeka kugwara guteganya kubaho musitaneri wa komine rugombo kaderi beatrice avuga ko iyo ndwara ya korera ikunze kwibonekeza muri iyo komine itari iherutse kaderi beatrice abandanya avuga ko ikibazo cy'amazi gishobora kuva mu nzira vuba twari tumaze igihe kitari gito atakorera iboneka hano muri iyi komine yacu kuko naho nyine byavuye ko twagiye turongereza amarobine ah, mu- ku mitumba itandukanye ariko urumva ubukene bw'amazi bwo buragumaho usanga naho ayo marobine twagiye turayubaka amazi ataza ngo akwire abayakeneye mugabo rero turafise ibyizigiro kuko mu migambi yose turiko turakorana twebwe turi turiko turaraba ingene twoyagwiza tuyakuye mu masoko atandukanye ubu twaragize ico twita intercommunalité na komine ya mugina ku buryo amafaranga za miliyoni majana atanu twahawe na leta gice kinini miliyoni majana ane twazishize mu mazi hariho umugambi rero w'uko dushobora kuyaronka vuba hagati aha abajejwe ubuvuzi mu ntara ya cibitoke bafadikanije n'abajejwe intwaro bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo gukingira abanyagihugu kugira ntibandukizanye indwara ya korera n'ubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butaremeza ko ari kiza cateye muri komine rugombo muri izo ngingo nuko abakekwa ko bagwaye korera ku ivuriro ritoya ryo mu rugombo bubakiwe amahema kuri iryo vuriro kugira ntibanduze abandi bagwayi ikindi abajejwe ubuvuzi bavuga bariko barakora ni ugushira amatangi y'amazi hamwe no gupompa imiti kuri iryo vuriro ryo mu rugombo hamwe no mu mitumba abagwayi baza bavamwo hambavu y'ivyo kandi musitanteri wa komine rugombo avuga ko bariko barahimiriza abanyagihugu kwisunga amabwirizwa y'isuku na rijya indwara ya korera iri mu mugwi w'indwara zituruka ku isuku rike muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uretse ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu noneho siporo n'imikino evariste nziko banyanka
igihe cy'isaha umunani z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu umugwi vitaro watsinze leriyeri ibitsindo bitatu ku busa mu gihe mu rukino rwa mbere vitaro wari watsinze leriyeri ibitsindo bitandatu ku busa umumenyereza w'umugwi vitaro francis haringingo arashima ko umurwi amenyereza wateye intambwe intsinzi tuyakiriye neza kuko urabona ko twatanguye iri higanwa sinovuga ngo ni nabi ariko tutatanguye neza cyane hama uko amamaki yagiye aragenda twagiye turamirioraje yacu n'ingene dukina hama tukaba dushoboye kuronka iyi nsinzi je ndavyakiriye neza kubona twashoboye gutsinda twaronka itike ryo kugenda gukina igice cya kabiri gishiri cya nyuma twebwe iyo tuzokina yose tuzokwitegura nk'uko twama twitegura kuko twebwe iwacu match zose zirangana nta muntu tuvuga ati uyu ni uwa kabiri muri shampiyona cyangwa uwa kangahe muri shampiyona urabona ko shampiyona y'ubu yacu igoye iri ekilibure nta ekipe nto ihari twe tuzokwitegurira umugwi uwo ari wo wose uza kwikarifya uno munsi icyo gituma tugomba turabe hama tuzoraba ibizokurikira nihagira make igihe cy'isaha y'icumi naho hatanye mu mitwe Lydia Ridike Burundi Sport for Africa na Messager Bujumbura urukino rwarangiye ku nsinzi ya Lydia Ridike y'igitsindo kimwe ku busa bwa Messager Bujumbura ni mu gihe mu rukino rwa mbere Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wari watsinze Messager Bujumbura igitsindo kimwe ku busa nyene umumenyereza wa Lydia Ridike Burundi Sport for Africa Emmanuel Bankuwiha nabo nyene ashima ko umurwi wiwe winjiye mu ca kabiri gishiri ca nyuma n'umunezero mwinshi urabona ko mesaje bujumbura yari igoye maci yese twayitsinze kimwe ku busa n'ubu maci utsinze kimwe ku busa ufise faze retour u- ale uga- ukaba ufise na retour maci retour bigoye cyane muzohura mu ca kabiri n'umugwi vitaro eh, mugiye kwitegurira gute umugwi vitaro Eh, urabona nk'uko eh, tu- twiteguye muri shampiyona nk'ubu dufite abakinnyi benshi nibyo nababwiye kuva mbere nk'ubu tugiye kwitegura duprepare maci igira kabiri mugabo jewe nibaza yuko eh, turi muri shampiyona objectif ni uku- ni ugukinira igikombe sinibaza yuko vitaro ni umugwi dutera ubwoba cyane igitega musongati watsinze flambo doleste wo mu ruyigi bitanu ku busa mu gihe mu rukino rwa mbere iyo mirwi yari yanganije ubusa ku bundi imakamba aigle noir wo muri iyo ntara watsinze message ngozi kimwe ku busa mu rukino rwa mbere na message ngozi wari watsinze kimwe ku busa aigle noir w'imakamba batatuwe na za penalty message ngozi itsinda zine kuri zitatu za aigle noir inkino zo mu cya kabiri kirangiza ry'igikombe cyitiriwe ubumwe bw'abarundi zizoba ku igenekerezo rya kane mu kwezi kwa kabiri kuza vitaro ikazokina na lydia ridike burundi sport for africa musongati w'igitega ukazotana mu mitwe na message nguzi urukino rwa nyuma rukazoba bukeye ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri nyene i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
inshuti zacu ubu noneho ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziriho agaciro ubwigenge bw'itangazamakuru zibona ko ubwo bwigenge ari ikintu gikomeye cyane mu buyobozi burangwa na demokarasi yamara mu bice bitari bike itangazamakuru ryarageramiwe n'ababona ko ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro no gukorera ahabona mu nzira ya demokarasi bibabangamiye muri rusansuma y'abamenyeshamakuru bafunzwe ku isi yamiba uko umwaka utashe ishyirahamwe rijejwe gukurikirana abamenyeshamakuru committee to protect the journalist mu mfunyapfunyo cpj ryasanze igitigiri cy'abamenyeshamakuru bafunzwe ku isi muri iki gihe ari kinini cyane mu buryo bitari bwabe kuva ishyirahamwe cpj ritanguye gutororokanya amakuru ku bwigenge bw'itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abamenyeshamakuru amajana abiri na mirongo itanu n'icenda bari bafunzwe umuntu agereranije n'ijana na mirongo icenda n'icenda bari bafunzwe ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu ca turikiya gifise hafi y'ica gatatu c'abamenyeshamakuru bafunzwe muri rusangi ku isi mu gihe leta y'ico gihugu ibandanya gukandamiza abagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi turikiya yapfunze abamenyeshamakuru mirongo umunani n'umwe ibagiriza ko bakoze imirimo ibangamira leta vyongeye leta yaranumije ibinyamakuru birenga ijana gupfunga abamenyeshamakuru birabandanya kuba ikibazo gikomeye mu bice bitandukanye vyo ku isi ibihugu vy'ubushinwa misiri eritrea na etiyopiya nivyo bigeramiye abamenyeshamakuru kurusha ibindi ku isi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani irani itaba mu bihugu bitanu vya mbere ku isi bigeramira kurusha ibindi abamenyeshamakuru yamara abategetsi ba iran baracageramira ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu guta mu mvuto abamenyeshamakuru harimo umuntu atunganya amafilme keivan karimi apfunzwe mu kiringo c'umwaka kubera filime yerekeye politike yashize ahabona itangazamakuru kenshi rirageramirwa n'amareta akandamiza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukorera ahabona leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gusemerera ku vyerekeye ugukingira abamenyeshamakuru n'uruhara rwabo mu bihugu birangwa na demokrasi hamwe no kuvugira ukuri
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeza maze mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika kandi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirimbi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.